Hey, Kwam, where I don't go, wallahi of God don't answer of me. Huh? The DPO, he don't answer of me before before. Wallahi. He He don't reach like 30 minutes. Me or you? Waiting at the door, I feel confused myself. Waiting na me give you the answer. wetin you dey point me this me na me you na you no be dey carry me come point you and you come point me which kind identity swap be that. your mate are supposed to serve outside you, juju or you dey pursue am somewhere inside sambisa forest Now you dey suppose there, huh? no be for inside this police station i will report you personally to the ig. But they were. They don't report that bomb case nobody think i they tell for me say can go uh, oga dey ask me e dey telling for me how for me or for you for me See, say oga can tell you this is why nobody laugh this is called nigerian police force not hausa police force o oh. if you did not know but i know eh? what i know what anybody i know boss what what what you boss it's called force not boss nigerian police boss where you put the boss or is it handbag oga can tell for me wallahi if to say no we say you be my senior officer wallahi say this a na carry abolace nan Allah a fate ni a fadi wasu mu a fadi wasu mu muka yi mu mata muka goya sai a uga I'm I'm going to recommend you for sir. or if they have to retain you they have to carry you out make you know they with where human being dey dey you there for nama department. Eh? If you want to help, you, make it respond, you put me for detective. Detective? It is detective. Do you know how the word detective start? No, no way, no. Detective is a man who can detect a thief. Yeah? True. If you can detect a thief, then you are a detective. What if the person det- uh, can detect a criminal? A detect <laughs> criminal? Oh, ah. <laughs>